muva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari akurikirwe n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda batangiye gusubiza mu miryango abantu bari bamaze igihe mu kato bashyizwemo kubera icyorezo cya virusi ya korona benshi mu barimo gutaha ni abanyarwanda ingamba zo gufunga imipaka zasanze mu bihugu by'amahanga ariko harimo n'abanyamahanga bafungiweho imipaka bari mu rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokile mutijima yadukurikiraniye iki gikorwa mu karere
kuri imwe mu masite yo mu mujyi wa kamembe yagenewe gukoreshwa nk'ahantu haka icyo cyorezo ku barenga mirongo irindwi batashye mu miryango bavuye aha mu karere ka rusizi umubare munini ni abanyarwanda baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru kigali ariko harimo n'abanyamahanga bisanze banyamuneza nubwo iminsi ya mbere y'aka kati itaboroheye kuyakira bitewe ahanini no kuba kure y'imiryango nahise numva mpangayitse kubera kuba kure y'abana umuryango n'inshuti akazi nako gahagaze ariko ubu ndishimye kuko ntashye nzi ko ndi muzima nta kibazo mfite
nilikuwa natoka uh, nchini Tanzania navaga muri tanzaniya nyuze i kigali ngira ngo ntayo muri kongo ibibazo bivuka ndi ku mupaka ntarambuka baradufashe badushyira mu katahi kamembe uburyo nkavugana n'abo mu muryango bakanyihanganisha bambwira bati ihangane naho ikibazo nicyo kimwe imana izagufasha ugaruke none igihe kirageze ndatashye iki cyiciro cya mbere cy'abasezerewe mu kato kigizwe ahanini n'ab'iyi gahunda yatangiriyeho nyuma yo gushyirwa ahagaragara n'ibiro bya minisitiri w'intebe mu kwezi gushize kwa gatatu kuri aba batashye mu miryango baravuga ko biteguye gukomeza kubahiriza amabwiriza arebana no gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda kuba mpageze ni byiza abana n'umudamu barishima ariko n'ubundi nzakomeza nkurikize amategeko yo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus natwe nitugera hariya baduhaye icyemezo ndetse banatubwira ati ni byiza ko mwanagira mu buyobozi mukabwira aho mwari muri mukanashishikaza yaba yaragiye mu ngendo akaba abonanye n'abandi bantu badasanzwe yagenda akagera ku buyobozi akababwira ati cyakora ngewe ndumva nabonanye n'abantu benshi bya byiza mukiza hamwe n'abandi bajya mu kato kugira ngo babanze bampime kuko natwe dutashye baradupimye tufite ibyemezo y'uko turi bazima ku ruhande rw'inzego z'ubuvuzi zakurikiranaga aba batashye mu miryango zirasaba abo basanze ndetse n'abaturanyi kutabishisha Dr Nshizirungu Placide ni umuyobozi w'ibitaro bya Gihundwe bifite mu nshingano gukurikirana abashyizwe mu kato mu karere ka Rusizi.
Abantu basezerewe uyu munsi ntabwo barwaye, ntabwo barwaye indwara ya coronavirus nicyo nshaka kuvuga. Twarabakurikiranye iminsi cumi n'ine ariyo minsi myinshi ishoboka kuba umuntu urwaye yagaragaje ibimenyetso nta bimenyetso by'iyi ndwara bigeze bagaragaza twarabapimye ibisubizo byabo byerekana yuko batarwaye ntabwo rero bakwiye kubishisha rwose babakire neza nk'uko bisanzwe bafatanye twese hamwe dufatanye izo ngamba igihugu cyacu cyashyizeho zo kuturinda zo kwirinda bagumye rwose batuje inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko uyu ari wo mubare munini w'abasezerewe mu kata ingunga imwe n'abagera kuri mirongo irindwi na batatu barimo abanyamahanga cumi n'umwe baturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku birebana n'abasigaye mu masite atatu yagenewe kwakira bene abo zikavuga ko ubu babarirwa muri makumyabiri ariko uyu mubare uhindagurika bitewe n'uko hari abava mu bihugu bituranye umunsi ku wundi temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda abarundi bafite ubwenegihugu burenze bumwe bemerewe kuva mu gihugu bakajya mu bihugu batuyemo bajyanywe n'indege zoherejwe n'ibihugu basanzwe babamo ni nyuma y'aho abatari bake mu cyumweru gishize babujijwe kujyana n'abandi ubwo igihugu cy'ububirigi cyari cyohereje indege zo kubacyura umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirika neza adufitiye inkuru irambuye ikete cy'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu byarungikiwe abaserukiye ibihugu byabo mu Burundi hamwe n'abatwara amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibisata vya ONU ribamenyesha ko muri kino kiringo igihugu cafashe ingingo z'ukwikingira ikiza ca korona uburundi bwahaye uruhusha abantu bafise utubira tubiri bari ku butaka bwabwo harimo n'abafise ubwenegihugu bw'uburundi gusohoka igihugu iryo kete risigura neza ko aberekewe n'iyo ngingo bemerewe kuva mu burundi bajanywe n'indege z'ugutabarana vol humanitaire mu gifaransa bategerezwa kuba batari basanzwe baka ubutaka bw'uburundi bakaba bari bahaje mu kiringo kigufi kandi bari basanzwe barakatishije amatike yo gusubira inyuma maze ingingo yo guhagarika ingendo z'abinjira n'abasohoka baciye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga melchior ndadaye cy'i bujumbura ibagirako ingaruka ubwo bushikiranganji bushimangira ko abantu bafise ubwenegihugu bubiri basanzwe baba mu burundi canke canke baranguriye imirimo yabo muri ico gihugu baterekewe n'iyi ngingo haraheze indwi uburundi bubujije abantu bose bafise utubira tubiri harimwo ak'uburundi gutahuka mu bihugu batuyemwo mu ntango nta nsiguro n'imwe yatanzwe mugabo ku itariki y'indwi ku kwezi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yabwiye radiyo y'abongereza bbc na radiyo yigenga isanganiro ko icatumye leta ifata iyi ngingo ari gukingira abantu bafise akabira k'uburundi igituma bankiwe kugenda nuko ari abarundi bo ngaho iwacu i burundi kandi tubiravye dusanga ari abarundi b'amaraso mu bisanzwe mu gihe hari bituma izo ngingo zifatwa ku bw'ineza yabo abanyagihugu baraheza bakayubahiriza kuko kenshi iyo ababakurira bafashe ingingo ni ku bw'ineza yabo ni ku bw'ineza yo gukingira abanyagihugu babo niko soni ines niyubahwe yari yashikirije anasaba abafise imiryango mu bindi bihugu kuyitumako aho kugenda bayigana abarundi bari babujijwe gusohoka uburundi havuyemo umwe yamaze kwihakana akabira k'abarundi akakira k'abadagi bose bafise akabira k'ababirigi nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika ku kibuga cy'indege ca bujumbura vyemeza ku munsi w'imana uheze ku muhingamo inyuma y'umunsi umwe gusa bankiwe kuri indege yarungitswe na leta y'ububirigi umushikiranganji w'imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu yari yasezeranye ko bitagiye guhereraho ku vyerekeye abantu bafise utubira tubiri niko hakoreshwa amategeko mpuzamakungu yemerera abategetsi b'ubutaka bw'igihugu bariko kubafata nk'abafise akabira k'ico gihugu biboneka ko ari vyo vyabaye twifuza gutahuzwa kuko mu ntanga urutonde rw'ingenzi rwari rwemewe ariko kandi hari no gufata ko hahabwa amahirwe menshi aho umuntu aba mu gihe afise ubwenegihugu bubiri biragaragara rero ko atari yo mahirwe abategetsi b'uburundi bakoresheje tugiye kugerageza gutahura icatumye giturumbuka habihinduka ry'ingendo ku munota wa nyuma mwibuke ko iyi ndege yari izwi haraheze iminsi myinshi kandi n'abantu bakaba bari bahejeje ibisabwa vyose harimo no kwiyandikisha niko philip goffin umushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi n'ayandi makungu yabwiye rtbf radiyo na televiziyo y'ababirigi bavuga ururimi rw'igifaransa umwe mu bafisa babo bacugaraniwe bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi yavuganye n'ijwi rya amerika kuri telefone yatashimye yishimye ko amajwi yiwe aje ahabona yavuze ko ari umunezero no kwiruhutsa ku muryango ariko yongera ko ati n'ubu turacari mu ruhagarara kuko tuzovyemera neza maze kurira indege nayo ikaguruka eroje urika neza ijwi rya amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda agahinda gakabije cyangwa se depresiyo mu ndimi z'amahanga ni indwara yangiza imitekerereze n'imikorere y'uyirwaye iyi ndwara kandi ituma umuntu yiyumva nk'urakaye cyangwa kumva ko nta cyamushimisha ndetse ikanagabanya n'ingufu z'imikorere ye mu kazi cyangwa mu rugo iyi ndwara ariko ishobora gukira mu gihe uyirwaye agiye kwa muganga cyangwa abonye ubundi bufasha bugenwa n'abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bimwe mu bimenyetso bishobora kuranga umuntu ufite uburwayi bw'agahinda gakabije harimo kubura umumaro n'ibyishimo mu byari bisanzwe bimunezeza imihindagurikire mu bushake bwo kurya no gutakaza ibiro gusinzira bidasanzwe kubura imbaraga cyangwa kwiyongera k'umunaniro gutekereza bikomeye ndetse n'ibindi nshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ariko twibanda cyane cyane ku bitera abantu kwiyahura turaza kumvira hamwe ibitekerezo by'abantu batandukanye batubwira ku mpamvu babona zatera abantu kwiyahura turakomeza kandi twumva ubuhamya bw'uwabigerageje ndetse anatubwire isomo yakuyemo turakomeza twumva ikiganiro twagiranye n'impuguke ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe atubwira uko umuntu yafasha undi kugira ngo amurinde kuba yagera ku rwego rwo kuba yakwiyahura bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms yerekana ko abantu miliyoni imwe biyahura ku isi buri mwaka bivuze ko buri masegonda mirongo ine hari umuntu wiyahura dr darius gishoma umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zijyanye n'imitekerereze clinical psychology avuga ko umuntu yiyahura ageze ku cyiciro cya kane nyuma y'ibindi bitatu abantu baba batabonye cyangwa se babibonye ntibabyiteho icya mbere ngo ni igitekerezo kuba umuntu yumva ko kubera ibibazo afite aramutse atariho ububabare bwagabanyuka igice cya kabiri ni ugushaka uburyo urugero ni nk'abajya hejuru y'igorofa kwishyira mu mugozi kwiroha mu mazi kunywa imiti yica ndetse n'ibindi uyu muganga akomeza avuga ko icyiciro cya gatatu ari ukugerageza umuntu wiyahura ngo ashobora kubanza kubigerageza kenshi ntapfe ariko rimwe akazabikora bigakunda akenshi kwiyahura rero ni ibintu biba bimaze igihe kinini mu muntu ari kumwe nabyo yarababaye agashaka ibisubizo nyuma yo kumva ibi rero natwe twegereye abantu turaganira nuko tubabaza icyo batekereza ku bijyanye no kwiyahura ese babona ari iki gituma abantu kuri iki gihe biyahura ni kuri mikoro ya rugamba jonathan gituma abantu biyahura dore ngiki sibyo ni ubwihebe bwo usanze mu rugo urumva nk'umuntu mubana urumva ugasanga wenda afite ikibazo mu rugo ntakikubwire ahubwo ugashiduka yagitakayemo urumva wamubaza impamvu ntakubwire impamvu kandi ibyo bintu bibaho Eh, kandi wabibonye byanabayeho benshi biyahura ari nko kunanirwa kwiyakira bahura n'ikibazo bakumva byacitse ikindi kandi ntibabashe no kuganira bagize ikibazo ntabashe kugira ngo arebe umuntu yizeye akimugezeho baganire baparitaje ubuzima yumve ko atari wenyine bibayeho ari ibintu bisanzwe ndakeka nta muntu ujya wiyahura ahuye n'ikibazo ari we wahuye nacyo bwa mbere ku isi rero nkeka ko ari nko kunanirwa kwiyakira cyangwa gufata ikintu nk'aho cyacitse njye numva umuntu yajya abasha kwiyakira yanahura n'ikibazo ntiyumve ko byacitse numva kwiyahura byagenda bigabanuka njyewe ntekereza ko rimwe na rimwe biba bitewe mbona iyi si isigaye inavugita ibibazo bikomeye cyane kuko uko habaho uwo muvuduko tuvuga w'iterambere usanga mu mutwe w'abantu bigenda byivanga noneho rimwe na rimwe bitahura n'ibyo umuntu yegisipegitiraga yashakaga kugeraho mu gihe runaka ugasanga hari amadepansi aba yaratakaje hari ibintu runaka byinshi bikaza gutuma mu mutwe birenga urugero rwo kwihangana nyine bikaba byatuma hashobora kuzamo no kwiyahura cyangwa kwiyanga muri rusange bitewe nyine n'ibyo bibazo byose aba ahuye nabyo ataba atarateganyije kandi nawe yashaka kugera nk'abandi aba abona bageze abantu muri iyi minsi bari kwiyahura cyane njyewe mbona biterwa ni- n'imyumvire yabo mike bakaranirwa kwiyakira ngo bakire ibibazo bafite bagahitamo kumva hari ko ikibazo cyabo cyarangizwa no kwiyahura ikibazo cyo kwiyahura ni ukwigisha abantu tukaba twababwirira ijambo ry'imana ko iyo umuntu yahuye burya nta n'ubugingo aba afite aba ari umwanzi wanze abantu kugeza ubwo nawe ageze aho yiyanga bene uwo muntu n'ibintu byinshi impamvu ni nyinshi ntabwo ari imwe cyangwa ari ebyiri bitewe n'ibibazo biriho kuri iyi si hari ibigendanye n'ubukene ubuzima buri hanze ahangaha Eh, ndibaza rero abantu benshi bariyahura kubera ibyo byose rwose njye mba numva ibyiza ari uko abantu bakumvana wabona nyine nk'umuntu atangiye kugira imyitwarire itari myiza aho kugira ngo ube wamushyira mu- mu kato ukamwiyegereza cyane kugira ngo abashe kumva ko ari kumwe n'abandi bantu noneho icyo gihe byanaguhesha n'amahirwe yenda yo kumva ikibazo cye ku buryo bashobora kumufasha mu gihe cyose yari atangiye gutandukira arakoze cyane rugamba jonathan waganiriye n'abaturage batandukanye mwanya mugenzi wanjye christelle w'icyeza atugezeho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho ndagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko ya none igaruka ku cyakorwa ngo umubare w'abantu bafite agahinda gakabije ugabanyuke iradukunda murise uherereye mu karere ka musanze avuga ko hagakwiriye gushyirwaho ibigo bihumuriza abafite ihungabana cyangwa agahinda gakabije valentine mwumva neza uherereye mu gasyata avuga ko hakagombye gushyirwaho abajyanama mu bijyanye n'imitekerereze kandi badahenda rubanzangabo uherereye i musanze yagize ati iyo umuntu afite agahinda gakabije biba byiza iyo abonye umuntu yisanzuyeho aganiriza Mukantwari Denise yagize ati agahinda gakabije ni indwara nk'izindi zose iyo ubuze umuganga karakwica rira biyahura ibibazo biba byabarenze cyangwa babuze ubaganiriza ubutumwa twari tumaze kwakira bwari ubu ariko mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo u rwanda kimwe n'igihugu cy'u burundi ni bimwe mu bihugu byaciye mu ntambara n'ubwicanyi bwatwaye abantu benshi by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko ikintu cyose cyica umuntu umuryango kibuza ubuzima kubaho cyongera ibyago byo kwiyahura ubushakashatsi bugenda bukorwa kandi bwerekana ko hari isano hagati y'ibyabanje n'ibyabaye ku muntu no kwiyahura mu gihe hirya no hino mu rwanda hamaze iminsi hagaragara ibikorwa by'abantu biyambura ubuzima david hitimana yanyarukiye mu murenge wa rugabano ho mu karere ka karongi nuko aganira n'umusore ufite imyaka makumyabiri n'itanu utarashatse ko amazina yatangazwa maze amubwira impamvu yamuteye gushaka kwiyambura ubuzima n'uburyo yari yaranze kugira uwo abibwira reka tubumve turagaruka mu kanya byatewe n'ubuzima nari mfite mu rugo ahantu nabaga kwa mama wacu nabonaga ntabayeho nk'umwana nk'ukuntu umwana abaho ari kumwe n'ababyeyi be nuko yanaje kugira ikibazo cyo gupfusha ababyeyi banjye bapfuye nkiri umwana mutoya bapfana na mushiki wanjye hanyuma noneho nararebaga nkasanga amasambu yose yo mu rugo barayagurishije bankuye mu ishuri nari ndangije mu wa kabiri sogonderi ndangije ndareba ese ko mvuye mu ishuri amasambu y'iwacu bakaba barayagurishije nzabaho gute bituma mfata uyu mwanzuro wo kwiyahura
wiyumva gute mbere y'uko ubikora nyine mbere y'uko mbikora numvaga ko kuba ndi ku isi nta kintu bimariye numvaga ko n'ubuzima nta kintu bumariye kuko naratekerezaga ese mushiki wanjye ko yapfuye mama akaba yarapfuye data akaba yarapfuye ubundi ndi ku isi nkora iki imisi yanjye niye ese abo bapfuye nabarushaga ubwiza ahubwo nkumva nabitekereza nkumva biri kumpa motivation bikantera kugira igitekerezo kibi nyine banjyanye mu ishuri ariko nyine ngeze mu wa kabiri segonderi bankura mu ishuri noneho bakundaga no kunsereza ngo ntago ndi uwabo abana aho bakakunda kumbwira ngo nta data nta mama twaganira bakambwira ngo twe turabafite ariko we ntubafite nyine nkumva nisesereza nkumva bari bari kumbwira amagambo mabi bikantera kwiheba nk'isambu yanjye barayigurishije nareba uko data na mama bari batuye nkabona hubatsemo andi mazu barahagurishije nkumva mfite agahinda kenshi witwaraga gute mbere y'uko ubikora none uko nitwaraga nta muntu wa- wa- nanabigaragarizaga ko mfite ikibazo njye naratuzaga urabona nk'iri muri iyo situwasiyo ntabwo wabwira umuntu ngo nziyahura numvaga nyine ari ibintu ngomba kuzakora ku giti cyanjye no mu rugo barambwira ngo nkore imirimo nkayikora ahubwo nshyizemo n'umwete bakabona ko ndi umwana mwiza ariko muri njye nabaga mfite gahunda yo kwiyahura kuko numvaga isi ntakiyikeneye Wabi- wabikoze uti nyine nafashe ikinini cyica imbeba iki bita se umuyapanya ndangije nda- nki- nkishyira ku biryo nyine ndarya icyo gihe ndabyibuka bari bagiye gusenga nta bari bahari numvaga ko mfite u- ubwisanzure mu rugo buhagije numva nta n'umuntu wibunankiza hari uwo waba warabiganirijeho mbere y'uko ubikora nta muntu n'umwe nigeze mbiganiriza kuko numvaga ko nimbimuganiriza leta mbuze iyo gahunda kandi numvaga ari umwanzuro nafashe udakuka kuko buriya ngenda nirinda gusebanya nagira ngo hatagira umenya ko aho hantu mbaye mbayeho nabi numvaga aribyo nzimenyera kugeza igihe nzavamo umwuka kuko numva- numvaga ntiganya numvaga wenda nk'ikintu nafashwa ntacyo pe numvaga namaramaje namaramaje ku buryo niyo waza ukahamagarika ngo reka reka ibi bintu ntago ari byo numvaga ndi bubikore kuko nabonaga nta kirengera nsigaje ku isi kwikura mu mwuka ntago ari byo byiza Nda- ikintu nagira inama abo bantu bagana imana ima- ibibazo bagize babigisha inama n'abantu baturanye babigisha inama banabwire uwo muntu ubatera icyo ngicyo ati kuri kumpemukira bazasabana imbabazi biyunge ahasigaye babyikuremo tubifashijwe n'imana byose tubigeraho Arakoze cyane David Hitimana kuri iki kiganiro kigufi yagiranye n'uyu mugabo utarashatse ko tuvuga amazina ye. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo mumaze kwiyumvira zimwe mu mpamvu yatanze zamuteye kuba yakwiyambura ubuzima ndetse akanagerageza kubigira ibanga. Ese wowe aho utuye cyangwa aho uba ujya ubasha kuba waganira n'abaho ku bijyanye na bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo bishobora no kuba byatera abantu kwiyahura. Mu gukomeza n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ko kwiyahura cyangwa kugerageza kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ingingo y'ijana na cumi na gatandatu y'amategeko ahana mu Rwanda ivuga ko umuntu wese ushishikariza undi kwiyahura, umufasha cyangwa utuma yiyahura iyo abihamijwe n'amategeko afungwa hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu. Polisi y'u Rwanda rero iherutse gutangaza ko abantu ijana na makumyabiri na batanu bapfuye biyahuye mu mezi icyenda y'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu gihe ababigerageje bose hamwe ari abantu magana abiri na batanu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko kwiyahura kenshi biterwa no guhura n'uruhurirane rw'ibibazo rukurikirwa no kugira agahinda gakabije ahanini gaterwa no kunanirwa kwakira ibyo unyuramo nyamara ugasanga iyi ndwara idakunze kwitabwaho mugenzi wacu marie claire isingizwe yegereye madamu uwitonze therese umuyobozi w'ikigo mental health dignity foundation cyita ku buzima bwo mu mutwe giherereye mu karere ka huye maze amuganiriza byinshi kuri iyi ndwara y'agahinda gakabije ndetse n'uburyo uyirwaye afashwa madamu Therese uyu munsi turaganira ku ndwara y'agahinda gakabije nk'imwe mu ndwara zadukira ubuzima bwo mu mutwe bwa muntu ariko ubu hari uduteze amatwi yibaza ati se ubundi umuntu akwiye kugira ubuzima bwo mu mutwe bumeze bute ni umuntu imbere y'ibibazo ahura nabyo bya buri munsi abishakira umuti ubereye kandi uwo muti ukaba ari umuganisha mu iterambere kuko aba ahangana n'ibibazo bye mu buryo bwiza bimugirira akamaro kandi akanakagirira n'abandi agahinda gakabije ni indwara yo mu mutwe ifite ibimenyetso bitandukanye muri byo dushobora kubasangiza bimwe harimo ikibazo cyo kudasinzira harimo guta ibitereko mu mitekerereze ndetse no mu mikorere hakabamo kwishimisha biba gakeya muri we akaba ahitamo no kuba wenyine akarangwa no kuba afite agahinda kandi ariko ako gahinda ke kaba gafite aho kava ibindi bimenyetso ni uko usanga umuntu yacitse intege umwete yari asanzwe afite mu mikorere ye ugashira rwose ukagabanuka ku buryo umuntu abibona ko imikorere umwete we wabaye mukeya birumvikana ko n'umusaruro uhita uba mukeya ikindi ugasanga ashobora no kunagira n'ibimenyetso byo kudashaka kurya muri we ibintu byose biragoye imbere ye ni indwara rero iriho muri iki gihugu muri bimwe bitera indwara y'agahinda gakabije harimo ayo makimbirane ashamikirana n'ihohoterana hanyuma se bishobora no guturuka kuku ku gutakaza ibyawe cyangwa se abawe vuga ngo rero indwara y'agahinda gakabije iterwa na za fagiteri nyinshi cyangwa se ituruka ku mpamvu nyinshi zitandukanye ni nayo mpamvu no guhangana nayo uhangana n'aho ikibazo cyagiye kiva ukacyitaho ese umuntu urwaye indwara y'agahinda gakabije wageze ku rwego rwo gutekereza kwiyahura yafashwa ubufasha bwa mbere bushobora kuva kuri nyir'ubwite abaye abizi agashobora gufashwa n'abamukikije abo mu muryango we ashobora gufashwa n'ibyo na bya bigo bitandukanye turimo tuvuga bijya bibakira ashobora no kunafashwa n'abita ku buzima bwo mu mutwe bari hafi muri kominote atari na ngombwa ko ajya kuri za hopitari gufashwa abantu bafashwa kandi no gukira birakira ese abo bamwegereye bo bamufasha iki niba umuntu yagaragaje ko ashaka kwiyahura akanabikubwira ntekereza ko ikintu akeneye cya mbere wamwumvise ushobora no kumutabariza cyangwa se kandi ushobora no kumufasha kwinjira muri cya kibazo cyari kimuhangayikishije kugira ngo kibonerwe umuti ni byiza rero kwitoza kumenya ngo abo turi kumwe cyane cyane nk'ababyeyi kumenya ngo abana baramutse bate biriwe bate mukamenya kuganira mu rugo kuko iyo uganira n'umuntu urashobora kumenya ikibazo afite ubufasha rero bw'ibanze kugira ngo dukumire tuganire mu muryango iwacu uwo twumva ko agaragaza ko afite ibyo bimenyetso tumutabarize hanyuma kandi n'abo bantu babyize nabo bagaragare babikore na prinsipe ya oms iravuga ngo ntabwo wagira ubuzima bwiza udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe
arakoze madamu uwitonze tereza wagarutse ku kuba umuntu yabasha gushakira ibisubizo ibibazo afite bimuganisha ku iterambere aho guheranwa n'agahinda turamushimiye cyane ku mpanuro atanze reka noneho dufate akanya twumva indirimbo ya Aline Sano yitwa none turagaruka twumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize
kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ubuzima twicuza byinshi ibibi twakoze ni byiza tutakoze hari amahirwe aza rimwe gusa ntazongere kubaho ukundi niba hari uwo ukunda bimubwire bimubwire none niba hari uwakubabaje mubabarire mubabarire none kuko ejo ahora ejo kuko ejo atajyagera kuko ejo ejo burya hatabaho none ni wo munsi ufite turi abantu turakosa wacika ugakomeretsa ubukunda ariko ntukarindire kumwamura ahubwo nkobuza muhinguranyije umutima icyizere ni nk'amazi
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze noneho muri wa mwanya mwiza wo kumva ibitekerezo muba mwatugejejeho bijyanye n'ikiganiro cyatambutse tugezweho na mugenzi wacu christelle w'icyeza reka tumwumve turagaruka mu kanya
bahaye ikaze bakunze b'ikiganirisho nk'uko bisanzwe aho twibazaga tutese mubona ari iyihe mpamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa byo kwizigamira dore ibitekerezo mwadusangije hakuziyaremye theoneste uherereye mu karere ka ngoma yagize ati urubyiruko rukwiriye kureba kure kuko ibyo kwiteganyiriza ntibabikozwa baba bumva babaho nk'abazapfisha ariyete wera uherereye mu karere ka rurindo yagize ati kwizigamira ni byiza gusa nta kazi uri umushomeri ntiwabasha kubikora kuko niyo ubonye ubashije gukemura ibibazo uhura nabyo uba wakoze cyane naho maniraga ati umubare w'urubyiruko munini nta kazi bagira rero ntusanga kwizigamira batabikora uwiringiyimana jean claude uherereye mu karere ka muhanga yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira ibikorwa byo kwizigamira ni uko ntacyo baba binjije kandi bakagira imyumvire y'uko kwizigamira atari ngombwa anatara umuhoza uri mu gasyata mu mujyi wa kigali yagize ati urubyiruko impamvu rutitabira ibikorwa byo kwizigamira akenshi baba bumva bagendana n'ibigezweho ugasanga n'amafaranga bafite baragura ibidakenewe bikarangira badafite yo kwizigamira dukomeza frederic karangwa yagize ati ubukangurambaga burakenewe kuko si ukubura icyo kwizigamira kuko babona yo kugura agacupa uwera uherereye nyamirambo yagize ati kwizigamira si amafaranga menshi ahubwo icya mbere ni uko urubyiruko rugomba kumenya akamaro ko kwizigamira ibyo bikaba byanyura mu gukora ubukangurambaga nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganirizo aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe iyi nimero mwayikoresha no kuri watsapu ndasubiramo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka facebook twitter ndetse na instagram aho mujya shakirwa mukandikamo ejo yufu eko mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse mushobora kubisanga kuri youtube channel ya ejo yufu eko dukomeza n'ubutumwa bwa none evode kirengo uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati kwizigamira ntibyakunda kuko abenshi nta kazi kuko no kubona amafaranga akemura ibibazo bya buri munsi aba ari ikibazo gusa hari n'abayabona ntibabikore baba bumva bagendana n'ibigezweho uwase yvette uri i kanombe mu butumwa bwe yagize ati kwizigamira ntiwabikora utamaze gukemura ibikenewe byose niyo mpamvu umubare w'urubyiruko rwizigamira ukiri hasi iradukunda murise uherereye mu karere ka musanze yagize ati impamvu urubyiruko rutitabira kwizigamira ni uko abenshi nta kazi keza bagira kabahemba amafaranga menshi ati ikindi nayo rufite rurayasesagura mu bintu ahanini bidafite umumaro ndetse rugakunda n'iraha cyane gusa ntibyagakwiriye kugenda gutyo kuko kwizigamira ntibisaba ibya mirenge ezekeri hakizimana uri mu karere ka nyamasheke yagize ati kwizigamira ntibisaba ko wamaze gukemura ibindi byose gusa ndagira inama urubyiruko rugenzi rwanjye kwizigamira kuko ibyago ntibiteguza reka ubutumwa bwa none mbuhinira aha ariko mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire tuzabuhiraho ubutaha
turamushimiye cyane wikeza christella umaze kutugezaho bumwe mu butumwa mwatugejejeho akaba anatugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro ejo cya none cyari gihagarariwe na roje n'igena mwakoze kubana natwe nitwa nicole gira neza mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo mu masegonda make ndabasigira bagenzi bacu baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo ni edi rwema mwari kumwe mugire amahoro n'amahirwe